cy'uyu munsi mubwire
iri mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mwiriho neza nshuti mwese mu duteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu uburundi buherutse kuburira ibihugu byawufatiye ibihano ko nibidakuraho ibyo bihano nabwo bushobora gufatira ibyo bihugu n'imiryango ibihano hagati aho amwe mu mashyirahamwe n'amashyaka avuga ko ari icyemezo cyiza ariko abandi bagasanga bisa nk'imikino kuko igihugu gitunzwe ahanini n'imfashanyo ziva muri ibyo bihugu n'imiryango mpuzamahanga amahera twebwe turonka avuye mu matagisi no mu makori ako gushika gatoyi imiliyaridi igihumbi usanga akora gusa mu bijyanye no kubaho kwa leta kwa minsi yose nta mugambi n'umwe n'umwe bashobora kurangura uwo ni gerard hakizimana ni umuyobozi w'ishyirahamwe funukone f rishinzwe kurwanya ikimenyane mu burundi igihugu naho tubacikuje icyo gisibyo gisaba hanze gishobora nacyo gufata ingo zacu ntibwucikukiye ubundi nabwo bafite ibyo bukenewe ko ari nacyo gituma rero tuvuga duti birashoboka ko nabwo bashobora gufata ibyo bihano tugafata mbere n'ibyo bihugu byaba turabubona ko umengo ntawubyubahuka uwo nawe ni gaburiyeri rufyiri uyobora ishyirahamwe olukome rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta muri burkina faso ho abantu bitwaje intwaro bishe abaturage makumyabiri mu midugudu itatu mu majyaruguru y'igihugu guverinoma ikeka ko ari abajihadisite cyangwa imitwe y'intagondwa yabikoze izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu mbere y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri burkina faso abantu bitwaje intwaro bishe abaturage makumyabiri mu midugudu itatu mu majyaruguru y'igihugu guverinoma ikeka ko ari abajihadisite cyangwa imitwe y'intagondwa yabikoze ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu thomas kamilindi ibitero byabaye mu midugudu ya demniol bombofa na petegerse mu ntara ya seno nk'uko minisitiri w'itumanaho wa burkina faso abitangaza nubwo leta yemeza ko abishwe ari makumyabiri abaturage bo babwiye ibigo ntaramakuru bitandukanye ko mu by'ukuri abaturage bishwe ari makumyabiri na bane abakomeretse n'abazimiye bo ntibaramenyekana ibi bitero bibaye nyuma y'iminsi icumi abandi bantu makumyabiri na batanu bishwe muri burkina faso mu gitero cyibasiye imodoka zari zitwaye abakuwe mu byabo barimo basubira iwabo abaturage amagana bamaze kwicwa muri iyi myaka itanu ishize muri burkina faso abandi bagera kuri miliyoni bahunze ingo zabo kubera intambara z'amoko amadini n'intagondwa naho umuryango w'abibumbye uvuga ko kuva mu mwaka ushize abaturage bagera ku bihumbi bine bamaze kwicwa mu ntambara z'intagondwa muri burkina faso mali na niger ibihugu bitatu by'akarere ka sahel bituranye wahoze ari minisitiri w'ingabo z'igihugu cya mexique generali salvador zepeda yatawe muri yombi muri leta zunze ubumwe za amerika akekwaho ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iyezandonke y'imari ibikomokamo ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu nanone thomas kamilindi general salvador zepeda w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri y'amavuko yabaye minisitiri ukomeye w'ingabo za mexique imyaka itandatu ku butegetsi bwa perezida enrique pena nieto kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya los angeles muri california mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika ku mpapuro zo kumuta muri yombi z'ikigo cy'igihugu kirwanya ibiyobyabwenge dea mu magambo ahinnye abantu benshi bari muri guverinoma ya perezida enrique pena nieto n'abandi bakomeye bo mu ishyaka rye bakekwaho n'ubutabera ibyaha bya ruswa byo mu rwego rwo hejuru bamwe na bamwe baba ndetse bakorana n'imitwe y'abicanyi nk'imitwe icuruza ibiyobyabwenge ikomeye uretse general salvador zepeda undi mugabo witwa genero garcia luna w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko wabaye minisitiri w'umutekano wa mexique kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri afungiye i new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda umushinjacyaha amukurikiranyeho ibyaha byo gufatanya n'umutwe ukomeye ucuruza ibiyobyabwenge witwa sinalowa wa El Chapo Guzman nawe uri muri gereza muri leta zunze ubumwe za Amerika arakoze Thomas Kambilindi utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge mu rwanda rumaze gukatira bwana isaac munyakazi wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi igihano cyo gufungwa imyaka icumi ni nyuma y'uko urukiko rumuhamije ibyaha bya ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ntibyatwaye umwanya munini umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge asoma icyemezo ku rubanza ruregwamo bwana yizaka munyakazi wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ku byaha bya ruswa akurikiranyweho n'ubushinjacyaha byafashe byibura iminota ibarirwa muri mirongo itatu abaregwa bwana munyakazi na bwana abudu gahima ntibagaragaye mu rukiko hagaragaye umushinjacyaha ubarega n'abari baje kumva urubanza rwabo bwana isaac munyakazi araregwa ko ubwo yari minisitiri muri minisiteri y'uburezi yagize uruhare mu gutuma ishuri good harvest school rishyirwa mu myanya icumi ya mbere yatsinze neza mu gihugu kubera ko bwana budugahima nyiri iryo shuri ari inshuti ya munyakazi munyakazi ashinjwa ko bwana rufonse sebaganwa ukora mu kigo cy'igihugu cy'uburezi rebu yamusabye gufasha inshuti ye nyuma agaha sebaganwa ibihumbi magana atanu by'amafaranga nk'ishimwe ariko agahita yashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha ribu ubushinjacyaha buvuga ko ishuri good harvest school ryagombaga kuza ku mwanya w'ijana na mirongo ine na gatatu mu gihugu hose ryaje ku mwanya wa cyenda mu bigo byatsinze neza ibizamini bya leta mu mwaka ushize hari n'imyanya y'abanyeshuri bagiye bashyirwa mu ba mbere mu gutsinda neza muri icyo kigo nk'uko bisobanurwa n'ubushinjacyaha ariko gahima akavuga ko iby'ubushinjacyaha bumurega bitari ukuri kuko ngo si ubwa mbere ikigo cy'ishuri cye cyari gitsinze neza kuko ngo no mu myaka yabanje byajyaga bibaho urukiko rugasanga niba hari amakosa yakozwe mu gukosora ibizamini bya leta ikigo cy'igihugu cy'uburezi reba aricyo gikwiye kubibazwa ariko nanone kuba ikigo cya gahima byaragaragaye ko habayeho icyafatwa nko kwibeshya bagasubiramo bagakosora bagahindura umwanya wa cyenda cyari cyashyizweho nyiracyo akinumira ntatange ikirego ngo avuge ko bamuharabikiye izina ry'ishuri rye bivuze ko ko nawe yemera ko atatsindishije neza ku guhurira mu modoka inshuro zirenze imwe n'ahandi hantu hiherereye hagati ya sebaganwa munyakazi na gahima hagamijwe gufasha inshuti ya munyakazi ishuri rye rikaza mu myanya icumi ya mbere mu bigo byatsinze neza umucamanza yavuze ko byashimangirwa n'uko byarangiye sebaganwa ahembwa ibihumbi magana atanu nka ruswa nk'uko yari yabyizejwe umucamanza yashimangiye ko umuntu wari minisitiri afite umwanya w'icyubahiro atari guhurira mu modoka n'abandi bantu bagira ibyo baganira avuga ko yashoboraga gushaka ahandi hantu hiyubashye ariko kubera kwanga amaso ya rubanda bahisemo guhurira aho iherereye yemeje ko amafaranga ibihumbi magana atanu yafatiriwe koko ariko ko atafatiriwe mu biganza bya munyakazi n'ibya gahima ahubwo ko yafatiriwe mu biganza bya sebaganwa ubwo yayashyikirizaga urwego rw'ubugenzacyaha ribu aya mafaranga ubushinjacyaha buvuga ko gahima yayashyize mu modoka ya sebaganwa nk'igihembo ubwo bahuriraga mu nzu y'uburiro nyarutarama ari batatu mu mujyi wa kigali umucamanza yavuze ko bisaba guhuza ayo mafaranga n'ibindi biganiro byabanje hagati y'abaregwa n'umutangabuhamya sebaganwa ubashinja yanzuye ko icyaha cyo gutanga indonke cyangwa ruswa cyakozwe na gahima inshuti ye munyakazi abizi kandi abishyigikiye ku cyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite urukiko rwavuze ko ibyakozwe mu ikosorwa ry'ibizamini byari mu nshingano z'ikigo cy'igihugu cy'uburezi rebu yavuze ko n'ubwo icyo kigo cyigenga bidakuraho ko kiri mu maboko ya minisiteri y'uburezi bwana munyakazi yategekaga munyakazi akavuga ko nta byaha yakoze kuko atari butange amabwiriza ku kigo cyigenga umucamanza yavuze ko kuri iki cyaha bwana munyakazi atahanwa nk'agatozi ahubwo ko yahanwa nk'icyitso yavuze ko kuri gahima ahamwa n'icyaha cyo gutanga indonke ariko byagera ku gutanga ihazabu ikikuba inshuro eshatu y'ikiregerwa yavuze kandi ko ku bireba minisitiri munyakazi ubushinjacyaha bwamureze bunamusabira ibihano nk'aho akurikiranyweho icyaha kimwe nyamara ngo yarakoze ibyaha bibiri bitandukanye mu busabe bw'ubushinjacyaha bwari bwifuje ko munyakazi yahanishwa gufungwa imyaka irindwi muri gereza no gutanga ihazabu ingana na miliyoni eshanu z'amafaranga naho inshuti ye gahima yari yasabiwe gufungwa imyaka itanu n'ihazabu y'amafaranga miliyoni ebyiri nyuma yo kubahamya ibyaha umucamanza yavuze ko bwana isaac munyakazi yakoze ibyaha bigize impurane mbonezamugambi yategetse ko uwari minisitiri muri minisiteri y'uburezi ahanishwa gufungwa imyaka icumi muri gereza no gutanga ihazabu ingana na miliyoni icumi z'amafaranga y'u rwanda ku bireba budu gahima umucamanza yamuhanishije gufungwa imyaka itanu yari yanasabiwe n'ubushinjacyaha n'ihazabu ingana na miliyoni imwe n'igice z'amafaranga kuri aba bombi urukiko rwategetse ko bazafatanya kwishyura igarama y'urubanza nyuma y'iki cyemezo ijwi rya amerika yavuganye na metre napoleo shuwayibu wunganira bwana munyakazi yemeza ko nibamara kubona kopi y'incarubanza bazahita bajuririra iki cyemezo cy'urukiko kuko kitabanyuze kujurira byo ni ngombwa tugomba kukijurira icyo cyemezo ubwo tugiye kureba kopi isohoke tuyisesengure noneho tuyijurire kuko twumva kitatunyuze murateganya kuzayibona ryari mukahita mujurira kopi urumva ni umucamanza niwe itanga ntabwo nakubwira ngo uraboneka none cyangwa ejo ariko igihe cyose uzabonekera tuba tuzitegura ubujurire iyo umuntu ufite kopi y'urubanza niho uvuga ngo icyemezo yagifashe muri ubu buryo yashingiye ku ngingo izi n'izi n'izi twe turanenga ibi n'ibi n'ibi kopi nimara kuboneka tuzicara tuyisesengure ubundi tujurire bwana yizaka munyakazi mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo yatanze ibaruwa y'ubwegure bwe ku mwanya yari afite muri guverinoma ku mpamvu yisize bwite gusa mu kwezi kwa kabiri y'umwaka mu nama ngarukamwaka y'umwiherero ibera igabiro mu kigo cya gisirikare umukuru w'u rwanda paul kagame yamugarutseho mu bandi bategetsi batitwaye neza anavuga ko by'umwihariko kuri we yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga ibihumbi magana atanu ariko mu rukiko yarezwe kuba icyitso cy'abatanze cyangwa bakiriye ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite nkakwibutsa ko abaregwa bombi baburanaga bidegembya umunsi w'ubujurire ku baregwa nturamenyekana ariko amategeko ateganya ko batagomba kurenza ukwezi batarajurira eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi amnesty international uramagana ifungwa ry'umunyapolitike utavuga rumwe na leta mu burundi fabien banshiryanino uyu yigeze kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko yacuye igihe byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Geoffre mutagoma umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international uravuga ko ifatwa n'ifungwa rya fabien banshiryanino wahoze ari umudepite mu burundi n'ibyo aregwa byo kwigomeka gusebanya no guhungabanya umutekano w'igihugu bigaragaza ko ubutegetsi bushya buriho mu burundi butihanganira utavuga rumwe nabwo wese uwo muryango urasaba leta y'u Burundi kurekura uwo munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi vuba na bwangu kandi nta mananiza niba ibyo aregwa koko bishingiye ku magambo yavuze Amnesty International ivuga ko ibyo barega Fabien Banshiryanino bishingiye ku magambo yavuze ari umudepite hagati y'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu na bibiri na makumyabiri kandi mu busanzwe ayo magambo yagombye kuba atayakurikiranwaho kuko yari afite ubudahangarwa ahabwa n'itegeko mu kwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri banshirya nino yarwanyije iyimikwa rya Pierre Nkurunziza nk'umurinzi w'ikirenga wo gukunda igihugu yavuze ko ku butegetsi bwe bwamaze imyaka cumi n'itanu habaye ubwicanyi bwinshi mu gihugu yandikiye umushinjacyaha wa bubanza amusaba gukora iperereza ku bantu makumyabiri n'umwe baburiwe irengero kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu Fabian Banshirya Nino yatumijwe mu iperereza tariki ya kabiri z'ukwa cumi afungirwayo kugeza tariki umunani z'ukwa cumi ubwo yagezwaga imbere y'umucamanza kuri parike nkuru ntahangwa i Bujumbura nyuma y'igihe kirekire cy'iburanisha ryabereye mu muhezo umucamanza yategetse ko akomeza gufungwa bahita bamujyana muri gereza ya Mpimba Amnesty International iravuga ko ifatwa rye rigaragaza ibangamirwa ry'uburenganzira bwa muntu kandi ritanga ubutumwa ko mu Burundi umuntu wese uharanira uburenganzira bwa muntu ari mu kaga hatitawe ko ari we uwo muryango uravuga ko ifungwa rya Banshirya Nino ryateye iyoyoka ry'icyizere ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora gukemura ibibazo by'uburenganzira bwa muntu no guhuriza abarundi ku ntebe y'ibiganiro uburundi buherutse kuburira ibihugu byabufatiye ibihano ko biramutse bidakuweho nabwo bushobora gufatira ibyo bihugu n'imiryango ibihano ibi byatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu kiganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu burundi amwe mu mashyirahamwe n'amashyaka avuga ko ari icyemezo cyiza kigaragaza ubwigenge bw'igihugu bwo kutavogerwa ariko abandi bagasanga bisa nk'imikino kuko igihugu gitunzwe ahanini n'imfashanyo ziva muri ibyo bihugu n'imiryango mpuzamahanga umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza yadukoreye ubucukumbuzi kuri icyo kibazo Daniel Gerard Ndabirabe yari yazindukiye mu ntara ya Rumonge mu mpanuka buciye uburengero bw'u Burundi kwifatikanya n'umugwi Severe ujejwe kunwanisha abarundi mu gisabisho wari batunganirije abantu baguye mu rwimo rw'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri muri komine ya Rumonge aho umaze indwi zitandatu zura ibisigarira vyabo urugwimo bivugwa ko rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi ibisigarira vyagera ku gihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri n'umwe nivyo werekanye Ndabirabe azwi cane nk'utisigariza iyo hageze ko yitabansi b'u Burundi canke ba demokarasi yerekanye agashavu afitiye umugwi wa ONU ujejwe gutoza ku vyaha biba vyabaye mu Burundi kuva mu 2015 uhereye ku munyasenegale ya urongoye Dudu Dieng yamwagirije ko inyegeza inyuma y'amabanga yahawe kugira ngo bakine politiki Daniel Gerard Ndabirabe hariho umuntu twumva reka ndamuvuge kuko yigize kirangiranwa canke rurangiranwa umuntu yitwa Dudu Dieng yamaharariza ku Burundi ngo agateka kazina muntu nikubahirijwe mugabo ahari ahari Dudu Dieng ngarya amagufa ari hajya kwatarigera aza kubaza ati mbega bijya byo nibiki muri kino gihe mu gihe yanka kuza kuri we birya avuga atari ibintu by'agateka kazina muntu n'ibindi bintu kuko iyo abaye agateka kazina muntu n'aho aba yaranyarutse ntibatubwire gusa ko bakora politike ibindi babireke agateka kazina muntu tuzokimenyera mu Burundi none ko n'indege ziza mu Burundi kandi twaba twumvise ko bari hafi no kugira ngo icyo kibazo gitere inzu cy'indege nonaho nta n'uribwira ngo avuga ati reka ngende mu Burundi kuraba biriya bintu naho umukuru w'inama nshingamateka avuga ko abahinga bawe ntibaterekwa kuja mu Burundi ababwizwaho basigura ko ahubwo biri mu ruhusha na leta y'ico gihugu Dudu Diane mukuru wabo yahaye ikiganiro rya Amerika ku itariki ya gatandatu ku kwezi umunsi umugwi yarongoye wongerwa ikiringo c'umwaka n'inama ya ONU ijeje abaterekazina muntu
ati twabisabye kuva kera ariko ntiturapfa twemerewe kujayo n'ubu tuzobandanya kubisaba kugira turabe ko twokwishikira ku rubuga tuvugane n'inzego za leta canke abandi begwa n'ico kibazo c'iyo nyangwa ry'agateka kazina muntu yamara naho tutazokwemererwa twebwe ntiducika intege turakoresha ubuhinga bwacu tugakora amatohoza kandi ibikorwa vyacu birashimwa raba twongewe n'ikiringo inshuro zine zose kugira twongereze inguvu
kurindira ko bemererwa gushika ku rubuga bwana ndabirabe yagiriza ishyirahamwe mpuzamakungu niko byananiwe ku byerekeye ibibazo byo muri kahise mu burundi kuva umurwi ukora werekana ibisigarira nta hantu na hamwe ndigera mbona bandika ati no mu burundi rega ibara ryaraguye kuko tubona ko onu vyayinaniye ni ukugira ngo ushike hano irabe ntabyo bafise rero batwigisha mbe mu mirongo irindwi na kabiri agateka kazina muntu ntikavugwa oni siho yari iri cyangwa niyari bwabeho arya magufa bijya bisigarira biturega none twebwe abarundi ni twebwe twenyine tubibona ko batubwira ko ari amasatelite hejuru ibyuma bibona kure cyane kugeza no ku isantimetero mirongo itanu none harya nta n'igufa rya santimetero mirongo itanu ririmo icyo twumva ngo ni ugufatira ibihano burundi ngo kubera agateka kazina muntu nimba agateka kazina muntu uno munsi kavugwa ariko data gasigaye umengo niko gategeka ibihugu vya Afrika n'ibihugu kumbure bidapanze nkuko banyene gupanga ibihugu babishaka none ariya magufa yarayinka cyangwa yarayimpene naho yoba yinka cyangwa yimpene hari ivyuma ngo bizi kuyapima mu gutohoza ku Burundi washinzwe mu 2016 ukaba uherutse kongerwa ikindi kiringo c'umwaka ku nshuro ya kane wemeza ko ubu ugiye gukorana n'ibindi bisata mpuzamakungu vyita agateka ka kiremwa muntu hamwe na sentare intare mpuzamakungu mu ntara za CPI nayo nyene yatanguje amatohoza ku Burundi nyezina haraheze imyaka ibiri naho ico gihugu cabaye ica mbere cayisokoyemwo mu mpera z'ukwicumi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kubera amatohoza y'ibanze yari yuguruye Eroje Burikaneza Ijwi rya Amerika Ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta y'u Burundi rizwi nka CEFOR Arusha ryiyemeje guharanira iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha rimaze iminsi rivugwamo ukutumvikana no kurwanira ubutegetsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na bwana Emmanuel Ndereyimana umuvugizi akaba n'umunyamabanga w'iryo huriro yatangiye amubaza uko iryo huriro ryifashe muri iki gihe mu bisanzwe icyuka kibi cyatanguye ku itariki zibiri z'ukw'umunani aho uwo turi kumwe mu runani yahora ari umuvugizi ijana n'iminani yandika urwandiko amenyesha leta y'uburundi ko mu mezi abiri batisubiye ko ngo bikubita agashi ko azobatera sinzi ko urwo rwandiko mwabumvise akoresheje umuheto ubwo ndikongera mwarabwumvise hanyuma twebwe rero tuca turabona tuti uyu muntu adushyize mu mutego turakora inama turamubwira tuti ibyo bintu uhejeje gushika gutangariza abarundi n'amakungu ntawe mwabivuganye kuko twebwe turi urunani rukeneye impinduka mu burundi duciye mu nzira za politike na diplomasi nta bintu byo gufata umuheto twe duharanira hanyuma duca tuhitamo kumukura kuba umuvugizi kuko n'ibintu byari bigiye kudukwegera urabona na leta y'uburundi ishobora guca ifatiraho iki ba bantu bariko bakoresha inguvu z'umuheto n'ibiki kugira ngo dufatirwe ibihano ku rwego rw'amakungu n'abandi bose baba bumva urunani rwacu imbere bari barutegereye atari ko rukiwe jeremy minani mwamukuriye mu nama nkuru y'urunani twamukuye ku giti cy'umuvugizi inama ikoranye baca bashinga icyo gikorwa jewe nka umuvugizi wa seforarusha ubwo rero ejo bundi aho dukoreye inama yo guhindura biro isanzwe itwara seforarusha kuko ikiringo cyayo cyari kirangiye aho itwagwa na perezida mu bwerengezo shobino niho twari dukwiye turi cumi na babiri koromu yari ikwiye hanyuma turiga ingene amategeko avuga ingene twosubiriza uwahahora usanga ingingo ya cumi na gatandatu article seze hari ibintu bifobetse ukuntu uvuga ngo ibintu byo gusubiriza uwahahora biciye muri ordre alphabétique mu majambo make murashaka kutubwira abategetsi bagize urwo runani ubu runani muri ubu mwanya rutwagwa na bamvuga inyumvira frederico icegera ciwe akaba uwitwa rwigemera jean bosco na jewe ndereyimana emmanuel nkaba muri secretaire general nkasubira nkaba n'umuvugizi mu gihe rero twari ko dutunganya iyo nama gutyo ngo tugire ico dushikako barisohoye mu nama ari batanu jeremy arasohoka mu nama ndayikengurukiye asiga avuze ko atanze imihoho ku giti ciwe ca secretaire general hanyuma tubona bagiye ari batanu ariko amategeko araturekurira kubandanya turi indwi muri abindwi twarabandanije ibikorwa nk'uko amategeko abiturekurira hanyuma tuca tubicisha mu matora mu matora rero haratowe bavuga inyumvira we perezida wigenera be icegera na jewe n'umuvugizi na sekretari generali umuntu arashaka kuvuga muri iki gihe ko hashobora kuba ari seforo zibiri abo bashinga ntahe ntibashobora kuba bariko barashinga seforo yabo nabo aho novuga minani jeremy na jean bosco ndayikengurukiye ndayikengurukiye mu bisanzwe bo bari cyane bahengamiye cyane mu bintu byo gukoresha inguvu ibigwanisho nta seforo ikoresha inguvu n'ibigwanisho ibaho ibyo bakoze ahubwo tuca tubona umengo ibintu ariko barakoreshwa n'ubutegetsi bwa bujumbura kuko ibintu baje gukora muri seforo arusha tubona ko ahubwo ari ibisigarira by'abari basigaye igihe basambura penarere nibo bari baje rero kudutera ingorane duhiriwe duhishije rero ko baraye bikuyemo seforo twe tugiye kubandanya ibikorwa ibyo byabo bishyizemo byo gushaka gukora bakoresheje umuheto babikore ariko bakabyitirira siporo bumva abantu n'ubu rero muri siporo arusha tuwe dufata yuko ko bikuye mu nama bakagenda ntibakiri muri siporo baragiye ibyo bindi barimwo iruhande ni ibikorwa tutazi dutangazwa gusa n'uko tubona bariko bariyitirira ibikorwa bya siporo arusha bakoze ibindi biro iruhande urumva ni ibintu byo gutoba byo kubabaza amazi abantu ariko twebwe muri siporo arusha turi ku kivi turiko turakora ukuri kwamye nibaza ko atawe byotera impungenge na kare ugutuka ntagutorera ahubwo banyibukije kuko ejo bundi yaciye avuga ngo muri ibyo bagize iruhande ngo bakuye bavumyumvira emmanuel nazigenera ngo babakuye burundu mu mugamba baciye banyibutsa kera nkiri muto umusazi numvise avuga ngo ngo ya ngo yirukanye papa ku rutonde rw'abakristo katolika nico kimwumva ntaco bimaze ntaco bivuze twebwe sefora arusha turi ku kivi abarundi babyumve amakungu abyumve nta cahindutse abo biyadukije ubwo kumbure bagikubita agashi basubire baje ku murongo ikivi c'urunani sefora ntigishobora kuba carata agaciro muri iki gihe hari leta nshasha mu burundi ahubwo ubu niho ibikorwa bikomeye rya leta nshasha murazi ko iri mu makanda y'ibahora atwara igihugu ariwe nyakwigendera nkuru nziza amabi yatumye dukora urunani ngo turabe ko ibintu byogaruka itoto mu burundi dusubije amasezerano yarusha ngo asubire atubere icumu twishimikije kugira ngo igihugu kigende neza murabona ko amabi akibandanya ahubwo ubu niyo tugiye nyine kuzikenyera ngo zigume kugira ngo turabe ko agateka kazina muntu mu burundi kosubira kakagarukirwa tukaraba yuko urubuga rwa politiki rusubira kuguruka abantu bagakora amaradiyo yahunze murazi ko menshi akorera mu mahanga asubira atahe akora ukuri kwamye abari muri sosiyete sivile bagaharanira inyungu za politiki bazi bako ibyo ni byo bibuze mu burundi kandi nibyo turiko turaharanira kugeza uno munsi hari abantu bashobora kwibaza ko izo njyane ziri mu runani seforo ari injyane zerekana ko urwo runani rwasambutse abo mwabwiriye urunani ntirushobora gusamburwa n'umuntu kubera atashoboye gushikira icyo yipfuza mu mutima uwaje arondera inyungu ziwe canke ariko akorera leta y'uburundi mu kinyegero imana ishimwe byarashitse baribonekeza baragiye ubwo rero dufata yuko baragiye atawe birukanye turabasezeye kuko abasigaye turahari ingufu zo gukora dukorera abarundi turazifise ibyo twumva mu majambo y'ibitutsi bariko baratanga hirya no hino twe turi kukiza nta kidusamaza abarundi benshi ni ibyabona ibikorwa dukora urumva rero yuko ku bijyanye no guhangana na leta y'uburundi tubiriko abo nabo bashaka kuzana umuheto muri sefora arusha kurwana gukoresha ingufu oya sefora arusha turi ku murongo w'ingwano ya politike ingwano ya diplomasi ibyo by'ingufu ntibishobora kudusamaza jeremy yarabitangaje mwarabyumvise yuko ashaka kurwana na leta y'uburundi yari ihaye imitumatungo y'iminsi mirongo itandatu ndayikengurukiye nuko nyene yaba ari muri ibyo jeremy nibaza ko ari we yamukwegeye muri ibyo kuko mbere yakora neza mu bya politike nzi ko yashatse kumwishingikiza kubera afite kahise ka k'uburoberi bakabona ko bikora gutyo bakabizana ku nguvu muri sefora arusha oya igice kirenga mirongo icyenda ku ijana muri sefora arusha duharanira impinduka z'intwaro mu burundi tubicishije muri politiki mushanahe ndereyimana emmanuel turetse abari muri komite y'urunani sefora inguvu z'urwo runani zihagaze he abanyagihugu bari inyuma yanyu bangarike turi urunani turi mu migambwe hari umugambwe ipede ziganibanga nsanzwe ndiwo hanyuma hariho perezida dutwara ubumavu bw'inyumvira ari muri fogebu tugaca tugira guigenera cegera ciwe ari muri iprona ubwo rero n'ayandi makomisariya menshi abari mu yindi migambwe urumva iyo bavuze iprona mu burundi bakavuga ipede mu burundi bakavuga ipede ziganibanga bakavuga na na Frodin mu Burundi ufatiye ku wahora ari umukuru w'igihugu ubu ariwe mukuru wa Sefora Arusha uno munsi bavuga inyigo ya Frederico murumva ko iyo migambwe ari urunani rw'amamiliyoni y'abarundi izo nguvu urumva iyo ziva aho ziva abo bandi nabo ndazi ko bahora bogera kuri twebwe niba bahisemo kugenda no kuri nta nguvu badutwaye nta n'umurundi atabizi yuko iyo migambwe yabo ariyo kuri interineti ariko iyo migambwe mumvuze murazi ko ari imigambwe irimo imice myinshi kandi n'iri mu burundi yitwa ko yoba ifite abantu ititwaye neza mu matora yabaye mu burundi iyo migambwe irakomeye cyane kuko byo kuvuga ngo ni bice ni bice mu byo leta y'uburundi yakoze muri ya porogaramu yabo yo kugira nyakuri mu migambi ariko abanyagihugu bo nta muntu aba nyakuri mu mutima wiwe kanatsinda barabibonye ejo bundi bajya guhangana na sendegevugeze mu matora barayitsinze impaga bisigura yuko izo nyakuri biyegereje ni nyakuri mu mpapuro ariko nta nyakuri iri mu mutima mu mitima y'abanyagihugu imigambi y'urwo runani canke igice c'urunani sefor murimwo muri aya mezi ari imbere ni nkihe murashaka kuducira ku mayandi kugeza ubu sinovuga ngo turi igice kuko iyo hagize abahitamwo kuva mu gikorwa barimwo bagashaka kugenda bagisambuye ku nyungu za leta yo ya bujumbura cyangwa iya gitega ariko bagaca basanga abagabo bari kumwe n'abagabo b'ijunja n'ijambo tutashobora kunyigwanyigwa kunyeganyegwa n'imiyaga iriko irahuha nkatwe sefora arusha rero nta bice kugeza uno munsi birimo hanyuma imigambi dufise murayizi umugambi nyamukuru murazi ko burundi atakigenda ni igihugu ca nyuma mu bijyanye n'ubutunzi ni igihugu cya nyuma mu bijyanye n'agateka ka zina muntu ni igihugu cya nyuma mbese mu bijyanye n'indero mu bijyanye n'ubuvuzi ibisata byose bya leta ari ibikorwa rusange icyo twita ibikorwa ibikorwa bya leta ibisata byose byarasambutse igihugu gikeneye gusanurwa gusubiza ito gusubira itoto emmanuel ndereyimana umuvugizi urunani sefor arusha mukaba kandi n'umunyamabanga w'urwo runani murakoze cyane rwose kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe ubona mumenyesha amakuru nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire fatuma alimasi karara wadufashije kwegeranya aya majwi na frederic nkundikije wari uhagarariye aya makuru kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza wikendi nziza